hello my people o oh, the Ooni of don't hala we oh, don't decry, my people my people This video go be three in one another gist na about Baba Ijesha and eh, the third one go be Davido but before i go dive into this gist my people i say make i welcome on now This is Maureen Gist tv in case you are watching me for the first time i say god bless you hit the subscribe button click the bell notification all my returning subscribers so na do well god will bless now. Alright, so my people, the Oni of Ife, the His Majesty, the Imperial Majesty, Oba Adeyeyi Ogunsi, don't allow, don't decry the state of uh, road for Ile-Ife. He say he no no waiting the offense when he be say Ile-Ife people commit, when he be say he go make this road bad like this. He say since he say since he was born, eh, say they never get this kind bad bad state of road. road no just good for ileife town inside dem dey call dis town say ileife na source town say which kain thing be dis one say wetin be di offence wey be say dem dey be say offend wey be say to di extent of even people wey be say dem dey do farm wey be say dem dey go bush dey go eh, harvest their district dem no dey fit carry their goods reach town because of say the road bad well well people wey be say dem dey in fact e was. lamenting seriously and uh, Oniyefife make this statement when through in secretary whether they call Moses Olafare Now he make this statement He say he make this statement when then dey commission one uh, 700 meter road at the popular Odo Ogbe market Oja Tatun ile facility so na there for make this statement He say abeg abeg make the government make dem try say this thing wey be say the people of ilefe then they pass through concerning road say e no like am at all say this is just too bad All right, so my people, another this one i wan tell una na about baba ijesha baba ijesha don't come out o Don't come talk say hmm e say all those statements when he make when he write He say not of beating or say no be small kpokpo say the way dem kpokporo am torture am for for cell so im no get option say na princess na im go connive with all those olokpa dem come kpokpo am eh. say no be small flogging wey dem flog and dem beat am sotey before im come come force am say make im own up say yes say im do im by force kere kere wa di daughter so na im don tok am o oh. e say dat statement make dem disregard am more. Oh. say that statement don follow na statement wen e write under pressure na wetin e talk be dat una know say my pipo baba ijesha na eh, nollywood eh, nigeria yoruba actor and na comedian too and eh, na be the person wen e be say few months ago one princess one comedian one princess one comedian wey dem dey call princess say e baba ijesha carry one im daughter so na the matter na eh, both iyabo ojo dey call carry for head o no be small thing at the end of the day even three months na eh, baba ijesha stay for detention at the end of the day dem come bring her come dem come bring her come out before another pikin come come and say true true say wetin dey accuse am say na true dem come even come go find out my people the matter plenty i don wan start to dey talk dis eh, matter because the matter too many another gist wey i want to tell una na about davido chioma um, babe davido don show chioma a lot of love a lot of support eh, by posting her bag dis bag one na di ceiso una know say chioma na brand ambassador to di to the company so um, e dey advertise dis eh, bags for her page so surprisingly una know say davido now na in dey trend for social media. concerning this uh, birthday when won't do when he telling friends that when he be saying that help say make them follow help am or make dem send one hundred that is one million naira before you know before you know davido mention all those e-money be kubana He mention all their names So when they begin send something do like play like play that. so everybody just begin credits. The davido account the oh, davido account now don't reach two hundred billion naira The latest report now be say davido say he want to give out those money to people. Where be say e need am hey davido you are too much but no be that one carry me come The one when he carry me come that this shoba and davido matter by pipo una know say as they do that challenge now wey be say that they give money sophia sophia the baby mama yes so this one una the see so send davido one million naira Then im davido hala say ha baba imade talk the video, e no believe in I. so a lot of people react about the whole thing. they say hmm sophia you know, go fit buy the video love with money whether you like it or not you cannot buy the video love with money but i can't. They say why people go they make that kind statement everybody differ They say eh eh, don't go fit try that one say because Choma, eh, no day for that one Maybe say go call the be like say they dey do eye service so pipo dey say sophia own na eye service e dey do e just dey do am say eye service say no be say e reach am for belle some pipo come dey drag chioma say chioma na egboogi e too titan say e no go ever give davido anything but one thing i know be say chioma no dey sabi fake life e dey live im life real e dey keep it real so pipo na dey expect say as eh, sophia send money na. Eh, chairman wrong go send chairman too big for that kind thing chairman no dey do okay now even as sophia send this money give give eh, davido davido no see answer what e carry rather davido go chioma page go eh, share chioma this the when in dey so people come one wonder say abi as chioma no send her money maybe if he say chioma no get money make e help chioma advertising. him in bags so that Choma go make money be mean say Choma no get money but me i know say Choma get the money because Choma that brand ambassador to pay pot bags different different thing i they do um, uh, um, that be influencer for so i just believe say Choma they try to be herself she don't want to do say because of say sophia do he go come go do mm mm no be that kind of person what of amanda the one wey be say they for abroad that one that one why e no follow same money so a lot of people say eh, sophia make it dey try hard make it continue to dey try hard say nothing for her. say the person will be say davido love that chairman and you know what tey will be say as I just finish bed day, davido and chairman come the hang hang come go for hangouts. you now understand They go for hangouts. but people they say don't move on with her life say you know what? continue to the wait wait for davido because davido na time waster davido they waste person time well oh, well oh, oh. so but a lot of people just dey make us dey know say dem go fit come back or they don't come back together because of if I, because of ifeanyi eh, birthday bed the website dem do na from there two of them come um, reconcile Now waiting people talk All right. so my people now this one now say make i carry come for now in case on a because This one oh, wey oni of ife don come cry at na don come talk say the road for ile too too poor i believe say maybe if buhari hear this thing now or if buhari hear about am they fit do something about it They say ile road na no go area say the place bad well well before oni of ife come at come hala so make you know say the thing don really korogide e don e hook am e, e don hear am hot so my people o oh, this one now say make i carry comfort for now. and have a wonderful day. Bye.